iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali uno munsi ni kuwa gatanu itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio indwi i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ubumwe bw'inama nshingamateka zo ku isi ipu mu mpfunyapfunyo y'icyongereza risanga igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu mirongo ibiri na bitanu bya mbere bifise abakenyezi benshi mu nama nshingamateka na nkenguzamateka muri aka kanya inama nkenguzamateka y'u Burundi igizwe n'abakenyezi mirongo itanu ku ijana inama nshingamateka nayo ikagira abakenyezi mirongo itatu na batatu ku ijana yamara ukutiga canke ukutabandanya mu mashuri yisumbuye ni intambamyi ikomeye ku bakenyezi bipfuza kuja muri izo nzego z'igihugu n'izindi zifata ingingo niko bamwe mu bakenyezi bari muri iz- bari muri zo babibona mu kiganiro muri sanga cuno musi tugiye kuganira n'umwe muri abo bakenyezi madame Nadine Gacuti umukuru w'ihuriro ry'abakenyezi ryategekanijwe n'ingingo y'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo kugira aba- yo kugira abakenyezi bashobore guserukirwa kandi kugira baronke aho bashikiriza ivyumviro madame Gacuti Nadine ni nawe kandi ari buramatari w'intara ya Bujumbura turi kumwe ku murongo ni umutumire wacu madame nadine gacuti ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane muhirane yego nabanje mbanza nkutore gatoyi ndi mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi ariko ndimo ni umwe mu ba- mu bari mu ihuriro ry'abakenyezi nkabaserukira intara ya bujumbura yego murakoze cyane ego ego yego none kuri icyo nyine mfasoni gacuti wabanza ugasigurira cyangwa ukibutsa abatwumva ihuriro ry'abakenyezi mu burundi eh, rite ritunganijwe rite rigizwe na bande eh, rikora rite muri make
ihuriro ry'abakenyezi mu burundi ni urwego ruha ijambo abakenyezi kugira ruserure yaba ibyiza cyangwa ibibazo abakenyezi bakunda kugira kuko harabonetse amashyirahamwe menshi ahuriwe- ahuriyemo abakenyezi ugasanga ntibari kubakorera hamwe kugira ngo basubire ibyiyumviro by'umukenyezi koko Mhm.
ariko rero muri burundi imaze kubibona ibicishije mu bushikiranganji bwo gushyigikirana n'agateka k'umukenyezi barashoboye ku- gushyiraho ikintu abashinzwe bashobora guhurira ko ari ryo huriro ry'abakenyezi mu burundi ibyo nabyo kugira ngo ushobore kuba urimo ni uko uba waratowe kuva ku mutumba ubako Mhm.
gushika ku rwego rw'igihugu aha rero ku rwego rw'igihugu novuga yuko simvugiye ubusanzwe ari rongoye ku rwego rw'igihugu ariko ariko nko mu ntara yacu ya bujumbura iserukiwe n'abakenyezi batanu mu ntara hamwe n'abakenyezi batanu mu makomine yose imitumba naho ni cumi cumi na batanu abo rero urumva nibo bage- nibo ba- bakunda kurabira hamwe ibira- ibi- ibibabaje umukenyezi cyangwa ingorane umukenyezi akunda kugira cyane no mu kibano iyo hadutse nk'ibibazo by'umukenyezi nibo kenshi usanga bakunda no gutanga impanuro no mu ba- no kuba- ku bigeme bakiri bato bagatanga impanuro ku mu ngo kugira ngo umubano ugende neza Mhm. none muri kandi buramatari w'intara ya bujumbura mu- mu- mutangura ayo mabanga yo kuyobora no gufata ingingo ku rwego ah, rw'intara wasanze ayo mabanga nk'umukenyezi ameze ate cyane cyane inyuma y'aho mutanguye eh, kuyobora izi- kuyobora urwo rwego mu ntango mwasanze byifashe gute nk'umukenyezi
ubwo amabanga tukiyaronka urabona ko ari amabanga agoye cyane na cyane cyane ko n'igihugu cyacu cyari eh, cyari gifite umutekano muke ariko ntibyaduteye- ntibyatu- ntibyaduteye ubwoba na gato nk'umukenyezi twarahagaze neza turahagaze umutekano intara iragira amahoro n'umutekano ubu amakomini yose aratekanye ubunya abanyagihugu bariko barakora ibikorwa by'iterambere mu mitumba mu makomine hose mu ntara ubu umutekano umeze neza turi ku bikorwa by'iterambere by'intara kandi eh, kenshi bakunda kwibaza ati abakenyezi eh, ukuntu uko ariko ibyo nasanze umukenyezi ahagaze neza agakora akazi bamuhaye neza agakora afite umutima uri hamwe arakora ibintu byinshi cyane kandi ugasanga rimwe rimwe arasumbije n'abagabo eh, rimwe rimwe ugasanga niwe ashoboye no kuronka amanota menshi nk'uko byaba byabonetse Mhm. none ku bijyanye nk'ibyo tugiye kuganira kuri uno munsi ku bijyanye n'abo bakenyezi abo bigeme eh, bipfuza kuja muri izo nzego z'igihugu cyane cyane zifata ingingo umwigeme yipfuza gukorera igihugu kandi akabona ko kwiga atari ikibazo ah, azobandanya kaminuza akabandanya amashuri yiwe yose Ah, ah, ariko acivyiyumvira yohera he kugira nawe nyine umunsi umwe ashike ku aho washitse eh, ku rwego rwo kuyobora intara ya bujumbura yohera he
yego ku bisanzwe umukenyezi ni- umukenyezi nta mwana eh, n'ikinonta yaba umuhungu yaba umukobwa bose bahamagariwe kujya mu mashuri ariko icyo dukunda gus- kubona usanga umengo abake- aba- abana b'abakobwa ntibakunda kwiga amashuri maremare ugasanga baku- niyo niyo yize ashitse mu mwaka wa gatandatu akabona ikibazo cya- kiramunaniye icyo kubera nabo gusanga kenshi baciye bajya ku- kubaka ibyabo ariko ashoboye kubandanya akiga amashuri yisumbuye agashyiraho na kaminuza narijya usanga ibitigira ari bake gusa usanga ufise na- ufise eh, ushoboye kuronka nawe ubushobozi bwo kuba u- u- kuba woja mu- mu nzego zifata ingingo Eh, nkabura amatari igihe cyo nobwira abakenyezi aba- abana bakiri bato inkumi eh, zikiri zikiri ku mashuri ikintu cya mbere kugira ngo ushobore kwinjira mu bibanza mwene ibi ni uko uba waramenyekanye bakamenya icyo ushoboye cyane cyane mu gushobora ikintu rero ni uko uba wararonse ahantu werekanira wuko ushoboye Eh, hariho abacisha mu muryango hari abacisha mu mashyirahamwe atandukanye hari abacisha mu ma mu madini hose baka- bakaba abavuga butumwa twarabonye abavuga butumwa batari bake b'abakenyezi kandi bavuga neza ubutumwa rero ibyo wonye- iyo- iyo ubone- iyo ubonetse ahantu ushobora kubona ko bo- bufata ijambo eh, byose birakurikira rero bavuga ni na- no ku ishuri eh, ujye kuraba iyo ushoboye kuba delege uri umukenyezi uri umukobwa ukiri ku ishuri usanga ibyo biragukurikirana birakurikirana mu buzima bwawe ugasanga no mu buzima bw'iwawe urashoboye kuronka amabanga kuko warayatanguye kuko um, uba uba waramaze kuronka um, ikintu cyo ku- cyo ku- kubo- kubona yuko uri mu bantu ushobora gufata ijambo rero ibyo rero birakunda gufasha cyane cyane nk'iyo waragiye mu mihari mu mihari n'imigwi dufate nko muri eglise cya katolika canke mu baririmbyi mu maeglise atandukanye u- ushoboye kuba uri ahantu ushobora gufata ijambo mu bantu ivyo rero birafasha rero nkabahamagarira iki Eh, ego kwiga n'ivyo mugabo no kujya mu ma mu- mu ma mu migwi itandukanye yaba imigwi y'inkino yaba imigwi ya politike yaba imigwi iki eh, yose irafasha kugira ngo iguhe eh, ingufu iguhe n'ubwenge bwo kugira ngo umenye ingene ushobora no kwifata imbere y'abantu ivyo rero byaradufashije cyane twebwe mu buzima mu buzima nagize eh, kuva nkiri muto Eh, namwe nkunda eh, kuba ndi kumwe n'abandi kandi kumva guserura icyumviro cy'iwanjye bikanyorohera ibyo rero birafasha cyane nicyo no- nicyo novuga hama ikindi ni kwiga amashuri amashuri kuko mm.
urashobora kwiga amashuri ugasanga wize amashuri ataku- atakorohereza ku- kujya muri izo muri izo nzego ko murazi neza kugira ngo mu burundi ubebura amatari ni uko uba ufise urupapuro rw'umutsindo bita lisansi urumva ibyo o utabifise naho wowe ufise eh, woba waronse eh, uwo mugisha ntabwo usanga byanse yuko bijyamo kubera eh, kubera yuko utashoboye ku utashoboye kuba ufise urwo rupapuro rero n'urwo rupapuro rura- rurasabwa kugira ngo ushobore ku- kujya mu nzego zitandukanye ariko Ego, ntabwo none- nagaruke ku- kubwira umushingamateka canke umukenyuzamateka Mhm.
mu burundi ivyo ndi- ndi- ntibaravuga neza ama- amashuri mugabo by'amashuri eh, ni cane cane ni mu nzego zifata ingingo Mm. none ku bakenyezi ah, bakuze cyane cyane mu- bi- bi- bari mu- bifuza kuja mu mabanga ya leta no kuduza eh, i- ubumenyi bwabo canke kuyobora abandi Eh, mubona bo nabo nyene bijukira gusubira ku ntebe y'ishure eh, ya kaminuza kugira ngo baronke urwo rupapuro ngo Ego, bashobore twabibonye rwose kuko ubu unye abakenyezi n'aho aba yaratanguye ku kazi Mhm.
urabona ko abakenyezi ubu unye batahuye ubu bariko barasubira ku ishuri bak- bagatuma biga bi- biga bakora bagakora gushika saa cenda saa kumi saa kumi n'iminsi ugasanga bagiye kuyiga kandi imyaka itandatu indwi ugasanga yaronse ya mpamyabushobozi rero nicyo nico gushimira cyane leta y'uburundi kuko kera siko vyahora kera wa- utigize kaminuza y'u Burundi nta handi waja ariko ubu amakaminuza yarabaye menshi cyane ari amakaminuza i Ngozi za Gitega hehe i Bujumbura ho ni nyinshi cyane no mu zindi ntara hose za Cankuzo hose bariko barubaka amakaminuza bisigura yuko mu minsi iza atawuzovuga ati naretse kwiga amashuri menshi kubera nabuze aho niga ahubwo abantu bose twabahamagarira ku- kwiga amashuri maremare cyane cyane amashuri y'imyuga a- ashobora kudufasha kugira ngo twiteze imbere cyane cyane yego none intambanyi yo kutiga amashuri maremare ku bo mubona muri iki gihe cyane cyane mu ntara muyoboye ibi- ni izihe ntambanyi zituma batabandanya amashuri m- yisumbuye abakenyezi n'abigeme
Eh, cyane cyane usanga hari igihe usanga i- i- icya mbere nakivuze ni hajya usanga baba bahurimbira kujya kubaka hakiri kare Eh, icya kabiri nawe usanga uburyo ugasanga eh, ababyeyi eh, ababyeyi urazi ko hari igihe bavuga ati "Aba- abahungu n'ibiga kuko nabo bagende ba- badufashe ibikorwa icya gatatu ni uko nibaza ko ko nabo nyine bata- bata- ata- ata- badahimirizwa cyane n'ababyeyi babo kugira ngo babibumvishe ariko twebwe nicyo kuvuga nkabura amatari eh, mu manama dukunda gukoresha turakunda kubigarukako kuko turakunda gukoresha aba- amanama abanyeshure abanyeshuri biga mu mashuri ya- yisumbuye iyo duhuye nabo ndabasanze bo ku mashuri iyo ndabashiriye nk- nk- nk'imipira yo gukina cyangwa ngiye kubaramutsa ndakunda kenshi nkababwira nti burya mwebwe nimba mumbona mpagaze ngaha ni uko nashoboye kwiga kaminuza namwebwe nimba mukeneye kumera nka jewe muze mwige kaminuza
ni ibyo koko none nkabura amatari abagabo bo uba uyoboye ubona hari ikibazo babibonamo kuba ubayoboye bayobowe nk'umukenye- n'umukenyezi barakurikiza amategeko nk'uko akazi kabo kabibasaba ata kibazo
ego genda abantu bakubwira ko n'umuhanuzi wa- wanje wa mbere ari umugabo kandi icyo dukora tubikora neza cyane tubikora twumvikana nta ngorane n'imwe Eh, ah, no mu yandi no mu bindi bisata by'intara eh, abakenyezi ni bake mugabo urabona ko n'abagabo nta ngorane iyo tugiranye inama nk'umukomiseri we n'umugabo n'abandi benshi n'abagabo ariko urabona ko iyo turiko turakorana turakorana kandi eh, ingingo buri amatara afashe ni kuri bazishyira mu ngiro nta ngorane n'imwe mbona
reka iki ki- kiganiro ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradiye ijwi rya amerika reka dutangure tuje ku murongo tuze ku nabo nyene bashobora gushikiriza ijambo ariko mbere yaho reka tumire amate turagaruka mu kanya murakoze cyane arigisha aravura arategeka araserukira igihugu mariyamu araremesha mariyamu we mariyamu sabwe sabwe shika ndino mu kigo generoza nakumvise mukama wanje uracari muri ivyo n'ukuri nimba utagenda ngenda he ndiko ndasorongora uduharage shira inkono kuziba nce nigira kurima iyo mu rubanda mawega aho n'ukuvugira uvuge yuko utazi yuko tugiye gutora abagize komite y'umugambwe none ivyo twebwe bituraba kwiga Aha.
hari abagore wabonye baja kuniganira ivyicaro vya politiki ndakwisavye mariya uti ntibituraba eka biraturaba nyene kuko muri politike uburenganzira bwacu burangana n'ubw'abagabo mbere jewe ndi mu bitoze Eh?
aha nari nzi kuza kumpa ijwi ryawe ngwiki jewe ndaguhijwi Eh.
ishwi mama wanje ntunkwegere nk'ubu honyene wa mugabo yoseruka asanga uri kunyinjizamwo politiki norara ku rusambu mbe none agateka kacu tutagaharaniye mu kugira uruhara mu bya politiki tuzogahabwa nande dufise uburenganzira bwo gukina politiki ukuri kwamwe aha no kurutambesha uragiye kwitoza muri komite y'umugamba aha inkokokazi yubahuka ibika isake zitabuze yoa ivyari magera vyarageruye mbwire mariyamu n'abandi bumvireho kugira uruhara mu bikorwa vya politiki ni uburenganzira bwa muntu wese yaba umugabo canke umukenyezi ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground burundi
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi mu- no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho tugiye kuganira n'umutumire wacu madame nadine gacuti buramatari w'intara ya bujumbura ah, ku bijyanye ni- n'abakenyezi n'abigeme baja mu nzego z'igihugu zifata ingingo ntambanyi bahura nazo n'impanuro yobaha ko nk'umukenyezi ari muri izo nzego akandi kabazo mbere yuko tuja ku murongo tubaze abanywanyi nabo nyene ibibazo n'ivyumviro bafise nk'umukenyezi intambanyi mu rugo aba afise kubera amabanga aba ashinzwe muri leta mu gihugu ni nk'izihe muhura nazo ah, uhanura iki n'abari muri izo nzego nabo nyene kumbure ah, bashobora kuba bafise amabanga akomeye ariko kandi bafise n'amabanga mu rugo nk'umukenyezi
ego mm, intambamyi ntizobura kuko urazi ko umukenyezi mu rugo eh, eh, umukenyezi usanga ariwe ategura byinshi ariwe akora ibikorwa byinshi mu rugo ariko rero igikuru ni uko uwo muba mwubakanye iyo- iyo iyo abitahura byose birakunda kuko iyo udahari nawe akahaba iyo waduze wagiye gukorera hagati mu gihugu ak- akahaba nawe birafasha cyane kuko abana muba mufise barabona yuko umwe ahari bata- ba- ba- ba- bashobora kuba ba- babona ko bafise uwundi mubyeyi ariko arabatunganiriza ikindi nacyo kubera ubu uri mu nzego utegereza kuba muba wabiteguye neza ku buryo n'ibyo mu rugo byose neza bikagenda neza yego
murakoze cyane reka tuje ku murongo twakire abanywanyi biradiye ijwi rya amerika duhere kuri pascal pascal uranyumva
yego mbe ndabumva mwiriwe neza pascal ikibazo cyangwa icyumviro mu masa- mu majambo make cyane
yego nari mfise ikibazo kimwe agomba kumubaza yego usanzwe iyo iyo umufasha wawe tuvuge ari umukenyezi mu rugo yarasanzwe akora imirimo ibaye bayama bakamwizera bakamusinga ayo mabanga akomakomeye kenshi arakunda gufatirizwa n'ibintu by'akazi urasanga bari ku baramukeneye cyane ku kazi gusumba wowe umugabo uba umwanya umukenereye muri ako kanya yokwifata ko gute cyangwa nk'umugabo womuhanura nyine yokwifata imbere y'umugore we yabaye umutegetsi umugabo yokwifata gute umugore ashobora nawe kwifata gute Nicyo cyari ikibazo cyanjye.
urakoze cyane pascal reka duhe akanya madame nadine gace utabishure umwishyura ute pascal madame
ego pascal abajije ikibazo cyiza Eh, amajambo make ico- ikintu yo- ikintu nomwishyura pascal ni uko iyo iyo bamukeneye iyo iyo umukenyezi bamukeneye muhira canke ku kazi nari nakishuye muri ambagizi navuze nti byose bivana n'ukuntu mwese mu byo mwe- mwe mwubakanye mubitahura iyo mutahurana usanga kenshi atantambamye n'imwe hari kuko umwe isanzwe urugo ni babiri iyo umwe afatiriwe mugenzi we aramu- aramufasha Mu- mugabo mugabo ntuca wibagira i- i- ko uri umukenyezi mu rugo kuko akazi muraza amasaha gatangurira gatangura isaha imwe n'igice kagahera isaha icyenda n'ibihugu mugabo muri- uri nko mu nzego zifata ingingo uri nkabura amatara ushobora gusanga umwanya wabaye muremure ugasanga ufise ibindi bikorwa byinshi ariko nicyo nicyo tu- nicyo- nicyo tuma no mu rugo bi- bi- bi- bica byononekara rero iki- icyo nohanura gusa aba- abagabo ni uko boza baratahura bakamenya ati umukenyezi wanje eh, a- arafatiriwe kandi ko afatiriwe negerezwa na byo kubimufashamo kandi nkamu- nkamushyigikira cyane cyane gushyigikirwa icyo nama ndiko ndavuga kuko atagushigikiye hari gusanga byinshi bit- bitagenze neza ego nicyo no gucura pascal
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka twakire na anise anise uranyumva alo anise
amahoro n'amahoro amahoro me- neza anise Eh, sa Eh, shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
ego iki ikiganiro turiko turabona no munsi ndacyumva yuko turiko turavuga inamba mu mukenyezi akunda kugirana cyane cyane mu nzego z'igihugu
kugira ngo ariko ego twebwe nga komeza
twebwe ngaha mu burundi no kuvuga yuko abanyeshuri benshi basanga aba- aba- abo mu gitsina gore bari mu ishuri ari benshi twebwe rero mu burundi twavuga yuko aba- aba- abadamu bamaze kwijukira akamaro k'ishuri bamaze no kukabona kubera mu nzego z'igihugu nta nta- nta hantu n'umutwe abasanzwe kuko kenshi warasanze abadamu hari icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu canke bari mu nzego zihambaye n'ubuye turiko turavugana urabona yuko ari mu rwego rukuru rw- mu nzego zitwara igihugu nicyo gituma icyo nagomba namusabe nagomba namusabe yuko eh, arabye aho abakenyezi bageze uno munsi kuko nko mu- nko mu gipolisi umengo barengije abarenga mirongo itandatu ku ijana nicyo gituma nagomba namusabe ndamubaze ko ahantu abona uburundi bugeze na cyane cyane mu guteza imbere umukenyezi abona ari hehe imigambi bafise mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'iyihe kugira ngo umukenyezi na cyane cyane umukenyezi n'irimizi ashobore ku- ku- kumenya byinshi mu mateka mugenga n'ibihe murakoze urakoze cyane reka duhe akanya madame gnadine gacutsa kwishure duga ku ijambo Ego.
madame Mhm.
ndagomba cyane ndamushimire kuri icyo kibazo cyiza bagije ati nk'umukenyezi urabona ko mu burundi abakenyezi bunye bara- bari mu nzego zitandukanye yavuze yuko baraba n'ibyegera abicegera cy'umukuru w'inama nkemuzama- nkenguzamateka y'u burundi harimo umukenyezi n'amashingamateka muri ice- icegera ca ka- ca kabiri nawe nyine n'umukenyezi ariko ndagira ndamubwire nti icyo ntigikwiye gusa abakenyezi urumva twese tuzaguhaguruka kugira ngo duteze imbere igihugu kuko urazi ko ig- nta terambere risiga inyuma umukenyezi kuko kenshi usanga eh, uravye no mu- mu mihana uravye ruguru mu mitumba kuko usanga kenshi n'umukenyezi ariwe ari waraba urugo cyane ugasanga niwe niwe eh, niwe wabazwije urugo ugasanga niwe warondereza urugo cyane rero nk'aho yavuze ati turiko turi- turi- turiko dukora iki kugira ngo duteze imbere umukenyezi n'ibinezi turabikora koko kuko icyo dukora ca- cya mbere tubanza tukarondera eh, n'abadufasha abadufasha mu- mu mu- mu- mu nzego zitandukanye kandi na- na- na- na leta y'uburundi burya eh, yarashiriho- yarashyizeho urwo rwego kandi urwo rwego nayo yarushizeho yamurukurikiranira hafi mu bikorwa byayo rero nkavuga nti muri ubwo buryo eh, dufise n'aho ari buke turatugerageza tugakoresha amanama kuko ubu nababwiye yuko ari urwego rwatowe kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'inta- rw'in- rw'igihugu rero bajya bari ku mutumba usanga byoroshye kubakoresha cyane bitanyuze no gu- no gusora amafaranga ubarinda gukoresha bariya rero bari ku mutumba nibo ba- nibo jisho ku bisanzwe eh, ry'ihuriro abo rero nibo bakunda gukorana cyane n'aba- n'abarya abakenyezi bandi kugira ngo barabukunda gukora utu- u- u- u- udukoperative two kwiteza imbere bakaca bagira icyo bita amashyirahamwe yo kwiteza imbere ayo mashyirahamwe yo kwiteza imbere natwe icyo dukora tugerageza kurondera ababafasha mu migambi y'ayo mashyirahamwe kandi tuba twabikoze hariho byinshi tumaze gushikako cyangwa tuka- tukaraba abakenyezi b'abapfakazi tuba turakunda abaturage nabo nyine kubafasha mu kubaha utuntu n'utundi twaronse hirya no hino twadodoye rero ubu imigambi dufise ni myinshi cyane Eh, kandi tukaba tu- twibaza yuko ikiringo ko bagiye be- bongereje ikiringo ki- kuko ikiringo cy'ihuriro babonye ari gito ubundi bari kuba yumviye ko bacyongereza kugira ngo dushobore gukora eh, ihuriro rihi- ri- aba- aba- abariho baheze baheze ba- baze baheze ikiringo baheje- bakoze ikintu kiboneka ku mukenyezi bibaze yuko eh, imigambi irahari ariko rero turacya- turakunda kugira ikibazo cy'uburyo ariko tura- turizeye yuko koko ubu unye eh, turakorana n'amashyirahamwe eh, za za sinuwape za unifamu turibaza yuko ibyo byose ni- bidufasha kugira ngo eh, dufa- tu- dushobore gukora iyo migambi tuba twihaye cyane cyane ubu dukorera mu byo bita sensibilisation guhimiriza eh, ukuntu umukenyezi akwiye kwibeshaho ukuntu umukenyezi akwiye kubana n'abandi cyane cyane la cohesion dans la communauté ibyo rero ni ibintu dukunda gukorera ko cyane kugira ngo haboneke koko eh, umutekano urama ko umukenyezi niwe eh, ategerezwa gufata iya mbere mu guhagarara amahoro n'umutekano icyo rero giheze bibi byose tubona bigaru- bije kuko nta- ahari amahoro n'iterambere cyari kukira
yego urakoze Nzi ko cyane noba namwishyuye yego urakoze cyane tubibutse abatwumva yuko nimero ya telefone bashobora kuduhamagara ko kugira ngo bashikirize ibibazo n'ivyiyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo nimero mushobora kuduhamagara ko kugira ngo mugire icyo muterera mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe dusubire ku murongo turabe abandi batumi banywanyi bariko baraduhamagara Ah, ariko mbere yaho reka madame gacuti ndakubaze ikibazo cerekeye ah, hari ku rwego mwavuze yuko hari intambanyi z'uburyo ariko hari ku rwego rw'ihuriro murimwo ry'abakenyezi cyangwa ku rwego rwa leta ku rwego rw'intara ah, uburyo muba mufise kugira ngo mufashe abakenyezi bijukire kubandanya mu mashuri yisumbuye nabo nyene bashobore kuronka ah, babandanye baronka uburyo bwo kuja muri izo nzego zifata ingingo z'igihugu
Eh, eh, murazi ubusanzwe si umukenyezi wenyene ne- ni abana b'aba- b'abigeme n'abahungu murazi yuko eh, leta y'u Burundi iheruka gushyiraho eh, abanyeshuri bo mu burundi mu mu mashuri y'intango uratwo biga ku buntu sibyo biga reka ubuntu n'umukenyezi w'umu- n'umu- n'umwana w'umwigeme arimwo rero icyo tugenda babwiye tucyo turakora icyo bita guhinyiriza kuko eh, ku- kuvuga ati twaba tuvuga ngo ba- ngo- ngo abana bigeme bose tuca tubarihira amashuri amahera y'ishuri mu mashuri yisumbuye cyangwa tuba- tubahe uburyo ubu n'ubu ariko icyo dukora turagerageza gufashiriza hamwe n'abandi kujya tujya eh, leta y'u Burundi yanifasha mu gutanga amakaye umwaka ushuri utanguye gutanga amakaye ku bana b'abigeme n'abana b'abahungu bose kugira ngo bose bige ariko twanka ko umukenya umwana w'umukobwa w'umwigeme aguma inyuma kandi ubu baramaze kubitahura ubundi urabona ko no mu ishuri usanga ari benshi kandi ugasanga nibo bana baronka n'amanota menshi ugiye kuraba usanga nabo nyine ba- bashobora kuba mbe- n'aba mbere cyangwa aba kabiri mu ishuri biboneka yuko umuke- umwana w'umwigeme nawe nyine atari inyuma icyo dukora nta kintu twavuga ngo dukorere umwana w'umwigeme wenyine tubikorera umwana wese wi- bose n'ab'igihugu abana b'aba- b'abigeme cyane aricyo turosa amakaye ari iki tuyabahera hamwe hose ku mashuri ba- bigako Yego.
urakoze cyane rwose reka twakire innocent innocent muranyumva
Eh, ndakumva ego shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, ni icyiyumviro mu bisanzwe ibyo bintu by'uko abakenyezi nabo bajya mu ruhara rw'intwaro turabishima cyane ariko uravye nko mu ntara zo hagati mu gihugu abakenyezi bo ubwabo kumenya
alo innocent duze ijwi ntitukumva neza usubiremwo innocent turabishima sabwe haro ugerageze ugabanye radiyo yawe gato hama uduze ijwi tukumve neza
oya intara zindi impande Mm. ok duze ijwi ndiko ndumva amajwi angaruka ko ariko komeza
Eh, nariko ndavuga nariko ndavuga yuko abakenyezi bo mu ntara zo mu mitumba zo- bo mu ntara za ruguru zo hagati hari ukuntu nabo nyene bikengera ugasanga umenga vyabateye ubwoba kuja mu ntwaro ariko nasaba yuko mwoza murabahimiriza abata- abatavyumva neza kugira ngo nabo bavyumve ariko kandi hariho n'igihe uca usanga n'abafasha babo ba- bashatse nk'uko umenga bobibangira kubera murazi yuko umukenyezi ariwe araba ibintu vyinshi mu rugo ugasanga igihe ari mu ntwa- mu bintu vy'intwaro bimwe bimwe biri mu rugo ugasanga umenga ameze nk'ivyopfa canke nawe ugasanga yifujije yuko umufasha wiwe ari we yoca abikurikirana ariko ukaba urazi yuko abantu b'abagabo izo badakunze kuba babishoboye cyane ibintu vyo mu rugo kuvuga rero yuko mwobahimiriza kugira ngo nabo bavyiteho cyane ariko muhimiriza n'abafasha babo kugira ngo baze baraborohereza murakoze urakoze cyane innocent Eh, umupfasoni nadine ah, ukwikengera nk'uko innocent bivuze kiracari ikibazo gikomeye ku bijanye n'iterambere ry'umukenyezi mu gihugu canke ku rwego rw'intara muyoboye
ibyo navuga yuko umukenyezi w'umurundi kazi n'ukuri umwe arabona ko ashoboye navuga ko yikengera ariko iyo ntambamyi yavuze ati birashika ko uwo bubakanye atamwemerera eh, kuja mu- mu izo nzego kubera ibi n'ibindi ariko navuga nti kuzijamwo ni kimwe mugabo kugira ngo umenyekane ko ushobora gushobora izo nzego kuzijamwo ni uko ku bisanzwe ufa- ufatiye kugira ngo eh, uje mu nzego zifata ingingo tubuza kuba kuba uri umugambwe sibyo canke uri ahantu bashobora kuba ba- bakubonye ko ushoboye Eh, ari mu mashyirahamwe niko nabitamwe ndabivuga rero nk'ubunye umukenyezi wawe ashatse nko kujya mu mugambwe eh, ukaca umubuza niba ntibaze ko baza mu- kumutore- bamutore muhira kugira ngo bamuhe amabanga Ba- kandi hari abandi bakenyezi eh, bariko barakora rero nkavuga nti byiza nibabareke ariko umukenyezi yifujije ku- gukorera eh, umugambi cyangwa amashyirahamwe iki n'iki ashobora kumufasha eh, kugira nawe nyine yiteze imbere bibaze yuko aba- aba- abagabo batoba intambamizi b'abakenyezi babo ku- kugira ngo nabo nyine biteze imbere icyo nacyo twebwe mu ihuriro ry'abakenyezi twama twabyigishije aho duciye eh, duhimiriza hari n'igihe tu- tu- tutuma ko n'abagabo kugira ngo tubahimirije eh, kugira ngo bashobore guhurumbira a- abakenyezi babo bahurumbire eh, eh, kujya mu mashyirahamwe kujya mu mu migambwe naho nyene kuko eh, kuvuga ati baradukumiriye ba- kandi wa- ari wo bikumiriye mu kutaja habona naho nyene n'ikibazo Ego.
murakoze cyane rwose radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turi ko turihweza ukuntu umukenyezi yotera imbere kuja mu nzego z'igihugu zifata ingingo intambanyi ahura nazo na bimwe mu byo yokora kugira ngo yishire ajye ahabona amenyekane yongere ah, ahabwe ayo mahirwe yo kuja mu nzego ziyobora eh, zifata ingingo reka twakire ku murongo n'uwitwa leon leon uranyumva
ndabumva ku ijwi ry'amerika mahoro neza leon
nda mahoro mahoro murakomeye ngaho ku ijwi ry'amerika turaho turashima uduhamagaye uri he
bamagaye indi makamba mu kayogoro mu mu majyepfo y'igihugu cy'uburundi ni byiza cyane leon shikiriza ikibazo cyangwa icyumviye
ego natanguye gushimira n'uwo mutumire na hanyuma nashaka ndamubaze cyane cyane turumva turabona no ikibanza abakenyezi bafite mu burundi ni ikibanza cyiza cyane kandi haba mu nama nshingamateka kandi mu nzego zifata ingingo turabona yuko bariyo ariko twagomba tubabaze ntitwigera tubona ijwi canke uko tubona abo boba ba- bagerageza gushikiriza aho bahagaze byaba mu bi- bi- mu bihanze igihugu tubona yuko abakenyezi benshi bagenda kugwa ku ruhande ruba ru- ruba rurimwo abashingantahe tubona bobo ko bashobora kugira ati tubavandika iki dushikirije iki kandi niho duhagaze nta handi tugirane ntibashobora kuhava ntabanduka tukabona yuko baguma bari muri bya mu- mu mu ruhande rw'abashingantahe nacyo gituma rero twashaka uwo mutumire na cyane cyane ko we yagiriwe ubuntu akaba ari mu nzego zishobora gufata ingingo twumvise yuko intara arongoye yashoboye kwishikana ku iterambere cyangwa n'uburyo biri mu iterambere arabe turabizi yuko ariyo forumu de fame cyane cyane intuze abakenyezi bari mu nzego baba bahari barabe bagire bashobore no ku- no kurovanika cyangwa kubuza ikintu abashingantahe baba bagize ni kibi kandi kigapasa tukaba tuvuga tuti na cyane cyane abakenyezi bakaba ari nk'abamama
Ah, ijambo ni rwawe mfasoni nadine gacuti
Eh, ibyo avuze eh, nibaza yuko yoduha nk'akarorero cy'icyabaye aho umukenyezi yemeranijwe yo nibaza yuko eh, u- uko biri kose ah, umukenyezi nawe natuhava ahohoterwa ngo ava ashyigikirana kubera abaka- abagabo babivuze nagomba gatoyinda mu eh, nimba yosubira gufata umurongo atubwire muri make nk'iki- nk'akarorero yari ku- yari gutangura avuga gutya aka- agatanga nk'akarorero uburyo no- no- novuga nti eh, murabona babasha kuvuga ati dufate ko n'amashyira amateka barakunda kwivuga ngo bakenyeza imbere barajyanira mbere baza batari byo sibyo na gatoya kuko eh, murazi yuko eh, igihugu ukuri kiba gitunganijwe Eh, ni uko ngira ngo usanga abagabo ari bo benshi mugabo bikibuza ko n'icyumviro cy'umukenyezi nacyo nyine bacyumviriza mbere hari n'igihe usanga n'ibyo byumviro biba biba byemeje hari abakenyezi babivuze kuko nta kintu na kimwe cyanditse yuko ari nk'iki- iteko ryego ryatowe bavuga ati ni iteko ryajyanye n'umugabo nta namwe byanditse riraza rizanye n'umukenyezi kuko hano ubu no mu bushiranganje hariyo abakenyezi cyangwa izanye n'umugabo mugabo baragira icyo bakora apuresiyo bakaraba ati none turi polisi ntiri turi tora bakabona yuko ari itegeko rize guteza imbere igihugu icyo nibaza ko cyane cyane tutohagarara ngaho ariko tuvuga duti kuko yabanje gushima yuko eh, mu gihugu umukenyezi afite ikibanza cyiza rero uko afite ikibanza cyiza byo nibaza yuko n'ukuri ah, n'ubundi arafata ingingo dufatiye ku karorero twese turafata ingingo aho turi kandi tugafata ingingo kandi abagabo bakazishyira mu ngiro bibaze yuko eh, ico yavuze baba yihenze gatoya reka ndabe ndabwiwe ko leon akiri ku murongo turabe ko hari akarorero yoduha canke ikindi yokongera ko leon uranyumva
Eh, ndabumva n- kandi numvise n'ivyo umutumire na cane cane asa nk'uvuga n'akarorero yasabye yuko notanga na cane cane nawe nyene ntabiyobewe turavye nko mu bintu burundi bu- bintu biciye bi- bihitiyemo byarabonetse yuko abakenyezi benshi ahubwo aho ku- kuvuga aho bahagaze baraba ahi- abashingantahe benshi canke ngira ngo ahantu abagabo benshi bababwira ati iruku bakaca bagirira uko nyene twe tukabona yuko atari byo tubona bari bakwiye kubwira bari bakwiye kurondera baka- bakerekana aho bahagaze neza na neza kugira ngo natwe byo abana babo tubona tuti abamama bacu bahagaze aha ntaguciriyemo leon none ni igiki kikubwira ko batagize aho bahagaze neza na neza hari eh, hari akarorero kaho abakenyezi bagiye inyuma y'ivyo abagabo bagize canke na- urafise akarorero neza na neza kugira ngo turabe yuko yokwishura neza kuko yasiguye yuko ingingo zafashwe kandi zita- zidafatiye ku vyo abagabo baba bavuze
sawa Nge- nk'akarorero ntitujye kure ku kubera ibi bintu byerekeye dufate bimwe bita imigumuko cyangwa abandi bi- bavuga yuko byoba byabaye imyiyerekano cyarabonetse neza nka forumu de fame cyane cyane forumu y'aba- y'abakenyezi bari mu nzego Bayigeze- batigeze bavu- bavuga yuko bo ba- bashyigikiye yuko ari imigumuko tukabona tuti none aba bakenyezi boba bashyigikiye ibintu bisunze iki na cyane cyane none bo nta bantu nta bintu by'amategeko bari babona yuko bikwiye
reka tumuhe akanya yongere ico eh, gira ico yongeze ko ku co uvuze aho ndamwishyura hose kuko eh, amategeko arafite ingene atunganije y'igihugu Eh, imyerekano n'imigumuko ntibisa no guha akarorero nyakubahwa urabona imigumuko iza ugasanga abaturiye umuntu abona wowe uri umukenyezi uri umumama ukumva ko umwana wawe yagiye mu migumuko bakamuturira wovuga ati ni imyerekano cyangwa n'imigumuko icyo ni ikibazo cya mbere rero nkavuga nti cyo rero nk'abakenyezi muri forumu de fani kumva aho tumviye ati ibi n'ibi n'ibi icyo twakoze twavuze duti nimureke i- am- inzego zibijejwe hariho ibyizwa shingiro hariho amasezerano nimureke izo nzego zibijejwe zikore heme zitubwire icyo kugwa nta- nta kuvuga ngo kubera wabyutse wumva ati dukore ibi dukore ibi ariko byose bikorwa murara itegeko rero nawe twe duha- twahagaze na twarakoze n'icyo bita twebwe nyene marche pour la paix dufatanije n'abari mu madini n'abandi bakenyezi mu mashyirahamwe atandukanye kugira ngo turondere amahoro mu gihugu imbere n'uko iyo migumuko i- avuga yabaye kugira ngo duhamagarire abarundi bose kugum- ku- ku- kuki- ku- ku- kubumbatira amahoro n'umutekano mu butandukane bwacu no mu byiyumviro byacu bitandukanye rero muri forumu de fame ntacyo tutakoze kugira ngo duhimirize n'ubu tukiriko aka- a- a- muri aka gahenge tu- tufise mu gihugu turazi ko tubifisemo tubifisemo eh, eh, twabi- twabigizemo uruhara runiniya cyane kandi n'ubu turabyishimira rero ntabwo madamu uhumurize uyu mutumire ndamubwire nti eh, ni ikibazo cy'iwawe ni ukuri inyishu iratomoye twebwe nk'abakenyezi tuguma du- natwe turaba tuti amategeko avuga iki amabwirizwa avuga iki uwuzoyarenga wese azohanwe uko amategeko abivuga hamwe uzakurikiza nawe tuzoguma turi kumwe nabo tu- tugize urunani kugira ngo dutsimbataze amahoro n'umutekano kuko ni nacyo cya mbere dukunda gukorera ko eh, muri forumu de fami gutsimbataza bwa mbere amahoro n'umutekano aho umukenyezi wese ari mu rugo hanze agashwara imihana yose n'igihugu cyo kikazishyikirwa urumva twebwe naho duhagaze eh, muri- mu rwego eh, rwa forumu de fami murakoze cyane reka tuje ku murongo twakire abandi banywanyi biradijwi rya amerika twakire johnson johnson uranyumva ego ndabaramukije mahoro neza johnson Eh, murakomeye yego turaho Eh, ni mudamukiriza umutumire yego arakumva Eh, je na- na- nari mfise akabazo gatoya ku bintu vyerekeye abapfasoni bari mu nzego Eh, hariho eh, hariho site y'umuntu yitwa richard kiramunda yitwa bujumbura niyuze umupfasoni ateza kuba yizi ikunda kuvugira ko eh, eh, umutegetsi yitwa jacques bigirimana aracengira nk'ikiringo cyangwa amezi nk'abiri hariho ibintu yariko aravuga hama eh, vyerekeye irya yitwa rya adolphe nshimirimana mu nyuma hacavuga eh, iyindi forum de femme mugabo ikenewe n'inzego eh, n'inze- n'inzego z'i bujumbura ba- bahungiye mu bihugu byo hanze hama mu nyuma haca hishura rero iyo forume de famu y'i bujumbura nibaza ko eh, uyu mupfasoni ngira ashobora kuba kuba ari- ari- ariyo arimwo mugabo mu nyuma ibintu je numvise ni ibintu biteye ubwoba ibintu bavuga kuko baratukanye Bande?
bavuga ngo ngo aba- ngo- ngo abagore ngo bibi- ngo- ngo ngo ngo b'ibipfamutima bariko batuka urumva iyo forum yindi iyo forum de femme abo bahungiye hanze bita yuko ngo bari mu mu bantu bashatse gutembagaza ivyo inzego ivyo vyanditswe ku vyanditswe hehe yuko batukanye canke batutse iyo yindi forum de femme hari ahantu vyanditswe canke vyashikirijwe nu ni n'uri muri iyo ivyanditswe forum ya- ya- ni audio yaciye kuri site ya Richard Kiramunda naho mwo murondera iyo audio iba- iyo ibarungikira je narayumviye na- narayiyumviriye je wenyene bwa- nayumvirije nka deux fois umva je nagomba kuba ikindi kintu nagomba kubaza ati ni cyane cyane ku bintu vyerekeye n'indero umva kuko nibaza yuko abapfasoni mu bisanzwe n'abantu eh, n'abantu tudashobora gukompara cyo kimwe na twebwe aba- abagabo na cyane cyane eh, nko mu burundi abapfasoni bazi yuko ari abantu nibo banye- nibo bina- ba- ba- batanga indero mu rugo nibo basigarana abana Eh, hama ikindi kintu agomba kubaza nicyerekeye kujya kuntu abamenyeshamakuru bashobora gutelefona bagatelefona abapasoni bari mu nzego barondera barondera inkuru hama rero hakubishura bakitaba bagaca babakupirako none ivyo sinzi- si- sina- si- sinashaka kuba bazomutumire ubu- nagomba asigurire ukuntu iku- ukuntu umuntu yobyita yuko ko bari kubura indero iyi te- terme ntayo mbona neza nivyo nagomba ariko johnson akabazo kamwe ni ukubaza mbere yuko umutumira agira ico avuze kuri ico cerekeye abamenyeshamakuru bahamagara abakenyezi bari mu nzego zi- za leta bagakupira ko abandi ni ikintu cagushikiye canke ni ikintu wiyumvira ko kiba Ni- oya bivu- ni bivuye ikintu kuki ni- jewe nicyanshiki- nicyanshikiye jeff ndi mumenyesha amakuru ni ni ikintu cyashi- cya- cya- umva gishikira abamenyesha amakuru eh, ba- bajya abamenyesha amakuru usanga bajya bafise eh, i- i- i- irya efe ya inzamba za humura umuntu ariko arumviriza amakuru naho nibaza ko iradiyo byo kuntu nobi- noba ndabibona naho iradiyo yoba itemewe mu gihugu nibaza yuko ariko hariho reka imirimo johnson bazo- nibaza ko turi ko tuja muri byinshi cyane rwose ariko reka duhe umwanya umutumira kwishire ku bijyanye n'icyo kibazo cya forum de femme zitandukanye zagize ikibazo ariko nibaza ko ibi bindi twabiha uwundi mwanya ikindi gihe sibyo urakoze madame murakoze cyane.
ego madame gacuti nadine ku bijyanye n'icyo kibazo johnson a- avuze cerekeye ija- ijambo audio yoba yarasohotse ivuga amajambo adashimishije ku wundi mugwi w'abakenyezi hari icyo muba mubizi ko mugira icyo mubivuze ko
njyewe nibaza yuko icyo kintu atari- ntacyo numvise wowe yacyumvise ngira we yarabyumvise nsa na nicyo bazivuga ko cyane ariko icyo namubwira cyose namubwira yuko forume de fame ari imwe nta forume de fame iri hanze gusa forume de fame irafise icyo bita reperezantasi umwe wo muri diaspora wo muri diaspora yatowe kugira ngo a- a- a- aserukire forume de fame hanze rero uyo nawe uwo nawe ntateye ingorane kuko akorana n'abe- n'abari bujumbura bibaza yuko abo bana nabo ni twatugwi tuba turiko turababwira duti eh, ni kugira forume ijeho haboneka utugwi utugwi utugwi tuzavuga ngo ngo baharanira amahoro n'umutekano ngo bagire abakenyezi nditotezwa muko ugasanga ni abantu bari kubaronderera utwo barya gusa rero nkavuga nti uriko uraraba eh, ukuntu forumu ikoze urabona ko nta mukenyezi n'umwe yasigaye inyuma ni umukenyezi wese w'umurundikazi kandi ategerezwa nawe nyine gushyigikira nimba bakeneye ko ko umukenyezi yiteza imbere nibaza yuko bo- bo- kwegera rwose abatwara urwo rwego rwego rw'igihugu kugira ngo bakorane hama umukenyezi atera imbere ni ivyo novuga murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko muri wa mwanya wa ikiganiro murisanga umutumire wacu uno munsi ni madame nadine gacuti buramatari w'intara ya bujumbura turi ko turihweza icyo icyofasha umukenyezi murundi kazi kugira ngo atere intambwe mu bijyanye no kuja mu mabanga y'igihugu mu nzego z'igihugu zifata ingingo Ah, ariko aradusobanurira bimwe mu byo kugwa n'impanuro abafitiye radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc I- i washington dc mu kirundi iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika isamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe nawe hano itanga ishaka umutumire wacu uno munsi ni madame nadine gacuti buramatari w'intara ya bujumbura ku kibazo cy'abakenyezi eh, n'ukuntu bo kwiteza imbere cyane cyane mu kujya mu nzego z'igihugu zifata ingingo madame gacuti akabazo ni ukubaza kerekeye uko kuyobora n'uko kujya mu nzego zifata ingingo z'igihugu ubona umukenyezi mu burundi ashobora gutorwa mu mu matora y'umukuru w'igihugu akayobora igihugu cyangwa icyo cyiyumviro kiri kure nk'ukwezi
icyo kibazo kiranengeze cyane kuko fa- uko twatangiye ikiganiro gushika duhe twavuze duti umukenyezi n'umugabo bose batambuka hamwe baziga mu mashuri amwe
ariko hari ibintu ntaguciriyemwo hari ibintu bijyanye n'umuco hari ibintu bijyanye n'ibyiyumviro by'abantu uretse ama
kwishyura ego mwarabonye hari abakenyezi bashoboye kuba bakuru b'imigambwe batari bakeya bashoboye kujya kujya mu harabonetse umukenyezi abakegera kegera cy'umukuru w'igihugu cy'uburundi ndetse mu kindi perezida uwo mukuru w'igihugu cy'uburundi ariko rero icyo nagira mvuge ni- yumva ko abishoboye yumva ko abishoboye eh, nibaza yuko ah, ata- ata kibazo na kimwe ushoboza ko atampambamiye cyangwa umugambi barimo wamushyize imbere ati uwo ni umukandida niwe mwumva bamutoye yereka kuba umukuru w'igihugu guda nibaza ko mu- mu kwitoza bataraba ati ni umugabo cyangwa ni umugore nta namuhanditse ko ari umugabo cyangwa ari umugore yitoza wenyine mugabo nibaza yuko eh, ufise uwamushyize imbere cyangwa nimba witoje gato k'iwawe ukavuga ati ngewe nk'umukenyezi ngira nanjye nipime ndibaza yuko amategeko abimurekurira amategeko abimurekurira naho ndibaza ko atangiye ikaba yose bamutora aramutse atorwa aba- eh, abajejwe amatora bakavuga ati niwe yabaye uwa mbere mbizeye yuko nawe nyene bomuha igihugu akagitwara ni byiza cyane rwose kuko tutangura kubona ko abakenyezi mu bihugu bitandukanye nko muri liberia umukuru w'igihugu ni umukenyezi ngira ngo muri kazoza no mu burundi bizokunda ikindi kibazo cyerekeye inyifato canke uh, ukuntu nkawe uri umukenyezi uri mu banga y'igihugu afata ingingo wohanura iki abandi bagenzawe mu byo waba warabonye mu byo waba waraciyemwo mu bijyanye n'inyifato z'umukenyezi ari muri ayo mabanga
ego umu- umukenyezi twabivuze naho eh, uri umukenyezi utegeka gutwarira bose bwa mbere kandi umutware hajya ategerezwa kuba umuntu w'imico myiza a- ashobora gukorana na- na bose kandi yumviriza bose kandi agakunda bose yaba umukenyezi yaba umugabo nicyo cyo nyine nokongera ko urakoze cyane reka tujye ku murongo wa telefone twakire gerard gerard uranyumva
ego ndabumva neza mwiriwe neza gerard ikibazo cyangwa icyiyumviro
ego murakoze cyane kumpa akanya jewe ndashimiye umupfasoni w'intwari we yavuze yuko ajejwe mu banga y'igihugu rumvise yuko ari ibintu bito bihambaye cyane urabona ngaha mu gihugu cyacu ni- ni ni bake ni ukuri ko hari abantu abafise amabanga ni bake ni bake usanga ba- barabijije bakabaha amabanga Na- ni ibintu rero byo gushima ariko haraba egomeye n'ibice byabo muri transport biriko biraduga kandi biramera neza kandi niko bimeze uriko haraba mu gihugu amabanga yose a- asabikanizwe bituma no kuri ibintu bigenda neza umva ari ibihugu byiziwe n'abagabo gusa usanga n'ibintu bitagenda neza mu kazi nashaka kumubaza none wewe ko- ko numva yuko amabanga yiwe yego me- aya- aya- ni- ni- niyo ntambamyi ahura na- nayo- nabyo antake umuntu w'umumama afise abana cyangwa afise umuntu w'umugabo umugabo we ntamo nta bintu ashaka kumutegeka kubyo birumvikana yuko nubwo ntaraba umu- ntaraba umupapa nu- birumvikana yuko umuntu w'umupapa ashaka ku- kuguma abona umudamu wiwe iruhande yiwe n'igihe afase nk'amamisiyon afa amufata yo kumaraho nk'iminsi cyangwa kurara mu nta nta nta ntambwe amabona mu- mu muntu uzeye mu mu- mu mibanire yiwe n'umugabo wiwe nashaka kumubaza nawe nyine ahimirije urundi rwaruka ariko nk'uko yabivuze ariko araba mu burundi urwarukano ruriga mugabo uriko araba muri za kaminuza ni ukuri igitigiri cyashari hasi cyane cyashari hasi cyane bo batari bara- muri bene bya kera ingo zo mentalite y'uko umukobwa atiga ugasanga ari umwana w'umukobwa ubu kugira agire amashuri ahanitse ubu bisigaye ari ikibazo usanga benshi nuko babivuze basanga mu bagabo yego muri kwaraba nuko inyinshi kuba tumeze vuba ati none kugira ngo eh, nawe nimukibona nibakore n'ukuri nibakoreye batubonye bafise imigambi myiza tuzubaziza ibihugu babe n'abaperezida tube n'abaperezidanti ariko haraba nka Ellen Johnson ryabo muri Ntuzeye muri icyo gihugu cya Ntuzeye Saliberiyo urabona abana we aratwaye rero igihugu cyatekanye ubu ni umupfasoni muzima kandi natangaye cyane aranywa arongoye Ntuzeye ni- ni- ni- ni- niwe arongoye n'ishyirahamwe rya Ntuzeye nawe iby'igihugu bya Ntuzeye rya CD CDAO niba ntibayirongoye umwana nasanze vima abakenyezi nabo nyene bagize iki- ni ukuri nasangaye rwose bagize ibintu vyeye uruhara nabona yuko nabo nyene bafise Na- barafise Barashoboye.
kandi inguvu nyinshi abagabo ugasanga barakora ibikorwa byinshi kandi byiza nawe nyine nagerageza ariko yahimirize nta- ahimirize n'u- n'ubwo rwaruka rw'abigeme kuko uriko aranga burundi yego mubariga mugo uriko araba nabo nyine baca- baracikengera cane Eh, mugabo usanga hari ikintu bavuga yuko ngo ngo abagabo abamama ngo bafise ngo mumanga hambaye ngo harakunda ngo bafashe ingingo ntibisubirako ngo usanga abafashe ingingo ngo ngo ni ingingo n'ukuri usanga ngo itorohereza abantu bose ndetse nangwa kubaza namenyeshe ikintu akinishure ko ko shosho ko shosho urakoze bazi ko cyane baraba.
urakoze None cyane barakoresha rwose ko- gerard gerard urakoze cyane rwose ko Oke, murakoze.
ibyiyumvi- ibyiyumviro byawe n'ibibazo ariko ndabwiwe ku murongo ko ah, madame nadine gacuti telefone yiwe icitse ariko turagerageza kumugarura ku murongo mu kanya katumira amate turagaruka murakoze
ikiganza duserukane eh. wowe wahize bose Ay, ay, ay, ay. ubona mu marembo nkiyumanganya Eh, iki ni cyara umugabo uganje mukwe nituza mere nabumvi imvura ihinda bikana ngira banyagiwe ndifuza gutura muri uyu mwenge ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora tazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye baby roho yanjye izahora irata igitego natsinze abandi oh. umwari ubahiga bose oh yeah. dutambuka tutanyuranye hey. mu byishimo bidacagase hey. wabaye ikinege imfura na nshura nza kwambi kikamba ngororado ndifuza gutura muri uyu munyenga ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora tazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho zigera izima intambwe yazo usangira uti bihumbi wowe roho yanjye nzahoranira tawe yanjye roho yanjye nzirata roho yanjye roho yanjye roho yanjye roho yanjye wewe roho yanjye
radiyo ijwi ry'amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga tubashikiriza buri munsi saa kumi amasaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi uno munsi turi ko turaganira ku bijyanye n'icyo umukenyezi umwigeme yokora kugira ngo yiteze imbere cyane cyane aje mu bibanza by'igihugu inzego z'igihugu zifata ingingo umutumire wacu ni madame nadine gacuti eh, umukuru uh, w'intara buramatari w'intara ya bujumbura Ah, ariko umurongo wa telefoni wiwe watugoye gato wacitse ariko madame nadine gacuti yashikirije yuko mu gihugu umukenyezi w'umurundikazi ashoboye yashikirije kandi yuko umukenyezi yipfuza kuja mu nzego zifata ingingo z'igihugu akwiye kuja ahabona hakiri kare aho no kuvuga kuja mu mashyirahamwe atandukanye akwegereye kuja mu migambwe kuba akarorero yatanze nko kuba nka delege ku mashure kuja mu migwi y'abaririmbyi mu mashengero eka aho ariho hose umukenyezi umwigeme ashobora gufata ijambo agashikiriza bakabona yuko a- ashoboye kandi yuko atitinya ku murongo wa telefone ariko twabandanyije turonka abanywanyi biradijwi ry'amerika baduhamagara bipfuza gushikiriza ivyiyumviro no guterera ku cokogwa kugira ngo umukenyezi w'umurundikazi ashobore gushika kure mu bijanye no kuyobora abandi turi kumwe ku murongo na nsabimana nsabimana urafise icyumviro
yego ndafise icyiyumviro ntushikiriza mwiriwe neza nsabimana shikiriza icyumviro
i burundi ubusanzwe abakenyezi basanzwe eh, baba ba- ba- ku rwego rw'imitumba bararongora imitumba ku rwego rw'amakomine baba abasitanteri mu ntara bararongora intara reka hariho n'abashikirangaje ariko nuze i burundi ikintu eh, kitaravamo neza ni uko eh, aba- abana b'aba- b'abigeme abana b'abigeme aba bantu bakunda kubakura mu mashuri nicyo gishobora kuba kiza kirabitambanye bari bakwiye nyene kuza gushyiraho ibihano bikaze kuko aba bantu batesha abana amashuri kugira ngo kumbure eh, abana biga amashuri babigeme hanyuma mu nyuma babe mu nzego zifata ingingo nk'uko nyene leta y'u Burundi eh, imeze nk'uko yabifashe mu ntoki kugira ngo kumbure abana ba- ba- abigeme canke abakenyezi eh, babandanye nyene kuba mu ba- mu barongozi canke se mu ba- mu nzego zifata ingingo hama ikindi ciyumviro nuko eh, a- aba- abategetsi canke se eh, a- abarongoye amashirahamwe boza barareba baka- baka- habaye tuvuge nk'umukuru w'ishirahamwe runaka bagaca bamenya yuko n'umukenyezi yoba icegera ciwe kuko n'imana niko yabishinze yavuze yuko mu by'ukuri umukenyezi eh, ari umufasha eh, w'u- w'umugabo Mhm.
kugira ngo bigende n'aba bantu umugabo umukenyezi abaye mukuru hama umugabo nawe bagafashanya mu mu majambo makeya murakoze urakoze cyane rwose urakoze cyane rwose nsabimana Ah, turashimiye cyane rwose nubwo telefone yari kiratugora gato ya madame nadine gacuti turamushimiye cyane rwose kubona yashikirije ibyumviro yashikirije n'ibyo kugwa kugira ngo umukenyezi w'umurundikazi ashobore gutera imbere kugira ngo agere ku nzego z'igihugu zifata ingingo nabo nyine bagire uruhara ndashimiye cyane abadufashije mu buhinga bw'ibyuma muri kino kiganiro ndashimiye innocent kimenyi yadufashije muri aka kanya ndashimiye namwe mwese mwaterereye mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro kuri mikoro hano i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda